iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muteze amatwi ntiyedirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema bamwe mu banyamakuru n'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu rwanda barasaba ko zimwe mu ngingo ziri mu mushinga w'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange zitakwemezwa uko ziri kuko basanga zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushatse ingingo zivugwa ziri muri uwo mushinga harimo nk'ingingo y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda ijyanye no gusebanya iyo ngingo igira iti umuntu wese yitwaje ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo yemererwa na leta ku bw'inabi kandi mu ruhame witirira undi muntu igikorwa cyangwa imyitwarire bishobora kumutesha icyubahiro cyangwa agaciro cyangwa gishobora kumusuzuguza aba akoze icyaha cyo gusebanya hari n'indi ngingo itavugwaho rumwe nanone n'abanyamakuru ni iya mirongo ita- magana abiri mirongo itanu na karindwi ijyanye no gutuka cyangwa gusebya perezida wa repubulika iyo ngingo ikomeza igira iti umuntu wese utuka cyangwa usebya perezida wa repubulika aba akoze icyaha ibyo iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itanu ariko kitarenze imyaka irindwi izi ngingo n'izindi abanyamakuru basanga zishobora kubangamira imikorere yabo nizo tuganiraho mu kiganiro muri isanga abatumirwa bacu ni profeseri christophe kayumba umwarimu w'itangazamakuru muri kaminuza y'u rwanda akaba n'umusesenguzi profeseri kayumba ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane bwana ediriwe mwakoze kudutumira turi kumwe kandi na gonzaga muganwa ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bwana muganwa nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
Mura- murakoze cyane ediriwe mwe turabashuje twari twifuje kuba turi kumwe na evode wizeyimana ni umunyamabanga wa leta ushinzwe kuvugurura itegeko nshinga n'andi mategeko ariko atubwira ko nka minisitiri ntacyo yavuga nyuma yo kugeza umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko no kuwuganiraho n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu butumwa bugufi yatwandikiye yagize ati ahari wareba abashakashatsi abanyamategeko bikorera ku giti cyabo cyangwa se umuntu wo mu nteko ishinga amategeko ngo ni ikibazo cy'amahame y'akazi inteko nimara kwemeza itegeko niryo tuzaganiraho ntitwaganira ku mushinga w'itegeko ubwo nibwo butumwa minisitiri evode uwizeyimana yampaye ariko turi kumwe n'aba bagabo uko ari babiri Ah, duhere kuri christopher kayumba aya mategeko mpanabyaha ni amategeko areba abanyarwanda bose muri rusange kuki abanyamakuru bumva zimwe mu ngingo ziri muri ayo mategeko ashobora kubabangamira
Eh, nibyo koko eh, izo ngingo ebyiri zuvuze ingingo ya mirongo y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda ndetse n'iya mirongo itanu iya magana abiri mirongo itanu na karindwi irareba abanyarwanda muri rusange ariko ku by'umwihariko irareba abanyamakuru kubera yuko abanyamakuru nibo bonyine bakora umwuga wo gutara no gutangaza amakuru kandi ni nabyo bahemberwa bahemberwa ko batangaza amakuru ba- bayashaka bakayatangaza bivuze yuko eh, iyi- bubahaniye yuko bagiye gutara amakuru bakanayatangaza ni nko guhana ni nko guhana umwuga ndetse wa- wa- twanabigereranya ni- ni nk'aho nka- nka muganga a- a- ashobora kuvura umuntu uyu mu- a- avuye umuntu apfuye bamufunze kubera ko yavuye umuntu agapfa wumva ko nta muntu wataha gukora uyo mwuga Aba- abantu batinya gukora uyo mwuga ntibaza rero ko ku- ku banyamakuru kubahana kubera eh, ku- ko bakoze eh, u- u- akazi kabo ni ibintu bishobora eh, ku- ku- gutuma abantu benshi bata- ba- badakora iyo mwuga ariko hariho n'ibindi bintu bibiri izo i- ingingo yo gusebanya eh, iyo eh, i- itumye umuntu afungwa umunyamakuru afungwa ibyo ngibyo bidindiza bisubiza inyuma ubwisanzure ku itangazamakuru no gukora umwuga ushingiye kuvugisha ukuri kuko utuma abanyamakuru batinya ndetse n'abaturage muri rusange bigatuma bashobora gutinya gutanga ibitekerezo kuko batinya yuko bashobora kubifungirwa ibyo rero muri rusange bigatuma eh, sosiyete ishobora eh, gusubira inyuma mu buryo bwo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo mu buryo bwo gutanga amakuru Mm. gonzag muganwa wowe mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru ah, izi ngingo uko ari ebyiri abanyamakuru bazivugaho iki
turabona nko mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru kuba ah, izi ngingo ziri muri uyu mushinga w'itegeko byaradutunguye cyane eh, biranatubabaza kubera ko bi- bihabanye n'ibyo tumaze imyaka i- irenga irindwi kuva eh, hafi irindwi kuva hatangira kuvugurura ishyi- eh, imikorere y'itangazamakuru mu rwanda icyo bita media reform ibi bintu byose byavugwaga imyanzuro twagiye tugeraho na- na leta y'u rwanda yose yaganishaga mu gukura izi ngingo eh, mu mu gitabo cy'amategeko ahana ahubwo aki- akigwaho cyangwa agakemurwa cyane cyane biriya bitangazamakuru agakemurwa mu rwego rw'abanyamakuru b'igi- b'igenzura kuba rero bi- bi- byaraje muri uyu mushinga kandi ukaba wemeze na- na- na- inama ya minisitiri yaratubabaje cyane byar- biranatungura ubwo turi turi turi ishyirahamwe turi mu biganiro turimo kugeza mu biganiro n'inzego za leta zibireba ah, n'inteko ishinga amategeko mu gihe kitari- kitari kure kugira ngo turebe yaje gute kuba hari ah, n'ingingo irebana gusebanya kuba mu- ndibuka muri bibiri na cumi na kabiri i- kode penali yigwaho twagiye muri sena mu nteko bemera kugabanya ibihano icyo gihe ubu ngubu se byaje gute ku buryo bashaka kongera ibihano Ah, Rwema, hari n'indi ngingo ntabwo wayivuze Mm.
eh, unyemere nayivuga ni ingingo ya ma- ya magana abiri na mirongo itanu na kane ivuga ko gukoza isoni abayobozi b'i- b'i- b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu Eh, impamvu nyivuga ni uko i- umwihariko i- irimo ingingo ireba itangazamakuru ngo umuntu wese ukoza isoni mu magambo mu bimenyetso cyangwa aga- ibikangisho inyandiko cyangwa ibishushanyo mu mu bagize inteko ishinga amategeko abagize eh, guverinoma eh, n'ibindi aba ari icyaha hano inavuga ku by'umwihariko ikintu bita katunzi Mm.
ibishushanyo mu itangazamakuru Eh?
Mm.
iyi ngingo irasa n'aho iga- ig- igamiza guca gatunzi niba uzi itangazamakuru ibishushanyo bya gatunzi biri mu bintu bikomeye cyane itangazamakuru rikoresha kugira ngo ritangaze rero ngo uyikoresheje ku mudepite cyangwa ku minisitiri cyangwa umuntu wese uri mu nzego za za guverinoma niyo ari umudaso yakubise umuntu ukamushushanya haba ari icyaha cyahanishwa ah, hafi umwaka wose w'igifungo n'amande urumva ahanini n'ingingo twa- twashoboye kuvumbura tureba ko ibangamiye cyane aho imaze itowe iga- ikajya mu itegeko yabangamira cyane imikorere y'ubusanzwe bw'itangazamakuru Mm.
kuba n'iki gitekerezo cyonyine gihari hari n'ibitekerezo byaje gutya bi- biganisha ku ku gushyira ingingo nk'izi ngizi mu- mu- muri kode penali twumva biteye ubwoba n'abakora umwuga w'itangazamakuru turasaba yuko bita- bita- bitaza kwemerwa ariko abateguye umushinga bashobora kuvuga ngo ah, izi ni ingingo ibi ni ibyaha bikomeye bireba abanyarwanda ntabwo ari abanyamakuru gusa
n'ubundi turabizi ko bireba abanyarwanda eh, eh, eh, ariko dr kayumba yigeze kubisobanura impamvu abanyamakuru eh, duhangayikisha cyane ariko eh, hari ntabwo ari ubwa mbere dukoze iyi kampani kugira ngo i- i- i- ibyaha biri, eh, byo gusebanya biva muri kode penari ni uko iyi kampani irahari ku rwego rw'isi kandi hari urukiko rwa afurika eh, rushinzwe uburenganzira bwa muntu eh, eh, rwafashe iki- icyemezo rwanze yuko eh, kuba hari i- izi ngingo zi- zifungira eh, gusebanya bibangamira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ubwisanzure bw'itangazamakuru impamvu ni iyi ubundi ha- ubwisanzure bw'ibitekerezo n'itangazamakuru n'ubwisanzure eh, buri gu- gu- buteganywa n'itegeko nshinga ry'u rwanda rero bubu- bubu- bubuzwa n'amategeko igihe hari impamvu ikomeye rero urebye uko bingana eh, eh, uko bingana niko itegeko eh, uburenganzira eh, buhari n'igihano giteganywa usanga proportionate bita- bitahwanye na gato ahubwo bi- eh, ushingiye ku mwanzuro w'urukiko rwa afurika rw'uburenganzira bwa muntu muri bibiri na cumi na kane usanga ibihano birimo guteganywa kuba umuntu ashobora gufungirwa akanafungirwa hafi imyaka irindwi bi- bi- bigamije kubangamira eh, uburenganzira bwo guta- gutanga ibitekerezo no gutangazamakuru biteganywa n'itegeko nshinga bikanateganywa n'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu atikiro cumi n'icyenda Profeseri eh, Kayumba ah, icyo mwifuza nkamwe ah, mwigisha itangazamakuru mwarikozemo muharanira uburenganzira bw'abanyamakuru m- mwifuza ko hakorwa iki ko izi ngingo zavamo burundu cyangwa se zakorerwa ubugororangingo
ko hari nk'ibintu nka bitatu ariko mbere y'uko mbivuga ko amanya mvuge yuko ahanini eh, ikibazo muri aya- muri ziriya ngingo zombi yari ingingo y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda n'iy'ijana n'iya magana abiri mirongo itanu na karindwi ntabwo ari uko biriya byitwa ibyaha gusa kwitwa ibyaha nibyo bigomba kwitwa ibyaha ikibazo kiri mu bihano ibihano ibihano ubundi byo tu- tu- tu- abantu benshi bavu- basaba kandi abanyamakuru bamaze imyaka irenga makumyabiri hano babisaba ni uko igihano cyaba ko umuntu usebeje bamuhanisha nko kumuca amande kumuca amafaranga ibintu byo kumufunga bikavamo kubera ko nk'uko ubizi gufungwa nk'ubu ngubu baravuga imyaka itanu hagati y'itanu n'irindwi iyo mu rwanda bagufunze amezi arenga atandatu hari hari ibintu byinshi uba utakemerewe gukora hari ibintu hari uburenganzira bumwe na bumwe uba utakeme- utakemerwa n'amategeko iki cya kabiri ibyo ngibyo bibangamira umwuga w'itangazamakuru ndetse n'abaturage muri rusange gutanga gutanga ibitekerezo iyo wowe rero uvuze yuko umuntu a- bashobora guta- gu- gufungwa gutanga ibitekerezo iyo atekereje yuko ibyo bishobora kumuviramo gufunga gufungwa ndetse akana- akanamburwa uburenganzira bumwe na bumwe bumva yuko eh, a- abantu ba- bakwikandagira batanga ibitekerezo rero nkibaza rero yuko icyo icya mbere du- nibaza yuko cyaba ari cyiza ni uko ki- eh, i- i- i- igihano cy'uru- cyo gufungwa ne- i- i- cyavaho ahubwo igihano ku muntu uhamijwe na biriya byaha agahanwa mu buryo bwo gutanga amande mu buryo bw'amafaranga ariko atari igifungo cya kabiri nibaza yuko i- icyo icyo bagikoze cyaba kiri eh, mu- muri politike rusange y'itangazamakuru kubera ko urebye politike ya leta y'itangazamakuru ivuga yuko leta ishyigikiye eh, igitekerezo cy'uko abanyamakuru bigenga muri komisiyo yabo iri rmc bagomba eh, kuzaza bigenzura iyo bita self regulation kugira ngo bakemure ibibazo bi- bikomoka ku mwuga wabo batarinze kujya mu nkiko iyo ni politike ya leta leta yiyemeye nibaza rero yuko na- ni- leta iko ririya tegeko uko rimeze ubu ritandukanye n'iyo politike byaba ari byiza eh, kiriya gihano kivuyemo nicyo cyo- nibyo byaba biri muri politike rusange leta yiyemeje mu tege- mu ntuza ya kode kuva muri bibiri na cumi na rimwe icya gatatu gu- gu- gukora ibyo ngibyo biri no muri politike n'imyemerere rusange ya leta kuko nk'uko ubizi kuva mu itegeko nshinga urebye n'ukuntu ubuyobozi bwubatse bwubakiye ku gitekerezo cy'uko aho aho kugira ngo abantu bahangane bagomba kugirana ibiganiro ibyo bita dialogue ibi- ibintu by'ibiganiro no ku- no gukemura ibibazo hanyuze muri politike yo ku- yo kugirana ibiganiro atari politike yo guhangana nibaza rero yuko eh, a- a- a- ari eh, izo ngingo ebyiri zi- zi- zi- zitandukanye n'iyo politike rusange ya leta yo gutuma ibi- ibibazo bikemurwa binyuze mu mu bwumvikane no mu kuganira batarinze kujya mu mu mu mu mu manza cyanyuma Mm.
u- urebye mu myaka icumi ishize eh, eh, mu myaka icumi ishize habayeho eh, umunyamakuru umwe nako babiri barezwe mu rubanza rumwe kubera yuko basereje umukuru w'igihugu ntabwo rero iriya ngingo ya magana abiri na mirongo itanu na karindwi ntabwo iva mu kibazo gihari nta kibazo cy'abanyamakuru wavuga ngo ni ikibazo gikomeye bafite uyu muco wo gutuka aba- a- a- wo gutuka abaperezida cyangwa gutuka aba- abayobozi ntabwo rero iriya ngingo i- ikomoka ku kibazo gihari cyangwa mu muco nyarwanda cyangwa mu miyoboro icyanyuma kuva ruriya ru- eh, komisiyo y'abanyamakuru bigenzura yajyaho imaze gu- gukemura guca imanza zirenze magana abiri Mm.
binyuze mu bwumvikane nta muntu eh, nta muntu u- ugiye mu rukiko Eh, muri iki- muri iyo- Prof.
kuva muri bibiri na cumi na gatatu muri icyo gihe ni urubanza rumwe gusa rumaze kujyanwa mu nkiko nkibaza rero yuko iziriya ngingo zirengagize iyo politiki ya leta irimo gukemura ibibazo neza batarinze kujya mu nkiko byaba ari byiza rero ziriya ngingo zanditswe ku buryo zishyigikira iyo politiki ya leta urakoze cyane Ah, gonza mu magambo make cyane profeseri kayumba yari avuze eh, eh, ko kuba gusebanya ari icyaha ntago ari ikibazo cyane ahubwo ikibazo kiri ku ah, ku bihano
mbere gusebanya ni ama- amahame agenga umwuga w'itangazamakuru ingingo ya kabiri irabuzuza natwe turabizi cyane cyane yuko mu mwuga bitemewe kujya ngo ukoreshe ikaramu eh, cyangwa mikoro eh, eh, eh, utwe undi muntu umutesha agaciro ni amahame twemera tunagenderaho kandi nuko yabivuze muri ibyo birego magana abiri mirongo ine urwego rw'abanyamakuru kuri bigenzura rumaze kwakira harimo ibirenga mirongo itanu biba bijyanye n'iki- n'iri kosa ryo gusebanya kandi byose byarakemutse bitagiye mu rukiko kubera ko hari uburyo bwinshi cyane byakemuka icya mbere umunyamakuru arakosora inkuru igihe yakoze ikosa kubera ko akenshi aba ari amakosa ataganirwa aba yabaye wa muntu agasubizwa agaciro a- a- ahabwa umwanya uhagije usesuye mu gitangazamakuru runaka nawe akavuga uruhande rwe a- a- akiregura cyangwa yaba ngombwa yasubira a- a- a- akamaganwa eh, mu ruhame kandi ko- ku- ku- muri iyi myaka ibiri itanu ine itanu hari urwego urwego rwo kugenzura Twagara- byagaragaye yuko bikemura ibibazo hatabaye i- i- kujya mu manza Eh, ikindi eh, ngomba gushimanya ni uko kuri politiki ya leta u- urebye muri politiki y'itangazamakuru ya bibiri na cumi na rimwe ukareba n'imyanzuro leta y'u rwanda yemeye ihagarariwe na minisitiri busingye bemeye igeneve muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ku- kuganisha gukuraho eh, ibihano byo gufunga ku gusebanya biri mu bintu leta y'u rwanda yemeye so biradutangaje cyane kuba hari eh, eh, hari umushinga w'itegeko ahubwo wongera ibihano eh, eh, ukibaza se uwo waturuse hehe Ni- ni- ni leta dusanzwe tuganira nayo dukorana umunsi ku wundi eh, mu gushakira ibisubizo biri muri eh, ibisubizo bibazo biri mu itangazamakuru cyangwa hari ahandi baturutse iki kintu ki- ki- kitara- kita- kita- kitarashobora ku- kumvikanaho na gato Mm, iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tuganira ah, kuri zimwe mu mpungenge zagaragajwe n'ama- n'abanyamakuru n'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu rwanda basaba ko zimwe mu ngingo ziri mu mushinga w'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange zitakwemezwa uko ziri kuko basanga zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushatse kuri telefoni kandi turi kumwe na bamwe mu bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nabo bifuza kugira icyo bavuga kuri iki kiganiro wili mwiriwe neza
Mwiriwe neza uri hehe
aha ndi mu Rwanda ikibazo cyawe
aha nasuhuzaga n'abatumire barakumva
Ah, ikibazo cyanjye ah, ni uko ah, uyu munsi ah, ndi ndi umwe mu bakunzi b'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru mu Rwanda ndetse n'ibiri mu Rwanda ariko ah, maze gusoma iyo post yibajije ah, ku ku budahangarwa njye nabyise nk'ubudahangarwa abanyamakuru ba- ba- bashaka kwiha bu- budakorwaho kuko ah, ikintu cya mbere kubura umunyamakuru ah, ntibigukuraho kubura umunyagihugu w'umunyarwanda cyangwa se ahandi hose ukorera rero igihe numva ko abanyamakuru aho aho kugira ubwoba bwo kugerwa ni- kugerwaho n'ingaruka ah, n'ibibazo bindi bijyanye n'itangazamakuru baba bari gukora nibaza ko baka- babanje bakamenya neza dore ko banabyize nubwo nta umunyamakuru bakabanje kumenya neza uburyo bwa nyabwo ah, bukoreshwa kubera ko itangazamakuru ndibaza ryigwamo na ethics eh, etike za- z'u rwanda si- sizo wenda za amerika cyangwa uburayi niba ari nayo referanse baba bashaka kugeneraho edi kuva na kera mu rwanda cyangwa na n'ubu cyangwa mu mico nyafurika n'imbere y'umubyeyi ndibaza ko hari imvugo ukoresha waba usaba waba uvuguruza icyo akugeze eh, icyo akugejejeho waba wunganira hari uburyo bwo ugomba kubyitwaramo eh, bitavuga nanone ko ugomba gutinya icyo ushaka kugeraho kuvuga ariko hari uburyo ugomba kukigeraho cyangwa kukivuga udakomerekeje cyangwa utarakaje uwo washakagaho feedback cyangwa igisubizo cye bityo mugahu- mugasa n'abahurira hagati cyane ko buriya umunyamakuru yakagombye gufata impande zombi akumva ko uwo ari kwandika cyangwa uruhande ari kuvugaho ah, ari arufiteho narwo ah, inshingano yo kururinda cyangwa yo kurugaragariza icyo ruvuga ndetse akishyira no kuri rwa ruhande rundi Eh, njye so- mbona icyo bapfa Mm, soza Yeah.
soza
njye mbona icyo bapfa cyane ari uko um, batoroherana kandi umunyamakuru nawe agomba nibyo koko kumuhotera ntabwo ari byo ariko umunyamakuru nawe agomba kumenya imbago ntarengwa agendeye no ku mico nyafurika niba ari umunyafurika urakoze cyane willy Ah, profeseri kayumba ah, willy asa nk'aho avuga ko muri wo mushaka ubudahangarwa
Eh, harimo ibintu bitatu icya mbere nk'uko twari twarisobanuye ni- na- n'ukuntu gonzo yabivuze icya- icyo abanyamakuru benshi barimo gusaba kandi bamaze n'igihe basaba ni uko nta- na- ntabwo ari uko icyo icyo- icyaha cyo gusebanya kita- kitari icyaha ahubwo baravuga yuko byaba ari byiza kandi nibyo ko icyo cyaha cyo gusebanya cyahanishwa amande yenda nk'umuntu wasebeje agatanga nk'amafaranga runaka cyangwa agasaba imbabazi nicyo ntabwo ari ubudahangarwa icya kabiri kandi kinakomeye cyane ariko go- go- go- Nuko- gonza hari aho ya- nuko- hari aho- hari aho gonza Nuko yavuze abanyamakuru profeseri nuko kayumba abanyamakuru profeseri kayumba abanyamakuru yes hari aho gonza yavuze ngo u rwanda rwari rwiyemeje ko icyaha cyo gusebanya kitazongera no kugaragara mu mategeko ahana y'u rwanda
Eh, eh, uko nk'uko niko gonza yabivuze ariko njyewe mu- njyewe ku giti cyanjye uko mbibona icyaha cyo gusebanya no mu buzima busanzwe ni icyaha iyo n'umu- n'u- na mushuti wawe agusebeze murabipfa nkibaza rero ko icyo cyaha cyaguma ari icyaha ariko ukuntu gihanwa no mu buzima busanzwe kigahanishwa ku buryo umuntu atagif- atagifungirwa cyane cyane kubera yuko kibangamira umwuga w'itangazamakuru n'uburenganzira bw'abaturage gutanga ike- e- e- e- ibitekerezo kandi bikinganisha ku ngingo ya kabiri eh, mu byo we yari avuze na- impamvu umwuga w'itangazamakuru n'abanyamakuru eh, basaba ibyo ngibyo yuko batafungirwa ko bakoze akazi kabo ntabwo ntabwo abanyamakuru bikorera akazi abanyamakuru bakorera abaturage muri rusange babaha amakuru kugira ngo bamenye ibikorwa n'ibibakorerwa ngo bafate ibyemezo bireba ubuzima bwabo n'ubuzima bw'igihugu Iwu- ako ngako na- icyo- ako ni akazi gakomeye cyane kandi wibuke yuko ni mu itangazamakuru ni naho abaturage muri rusange bwa burenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo bwo kuganira aha niho bunyura iyo rero umunyamakuru avuga yuko atahanirwa gutanga ayo makuru muri rusange aba anavugira umuturage usanzwe kubera ko ni ni mu itangazamakuru ibitekerezo umuturage niho binyuza ni nako abaturage bana- banamenyana bakamenya icyo bapfana bakamenya poli- eh, eh, politiki ibakore- ibibakorerwa bakamenya umuco wabo icya nyuma muri muri uko mu- mu mu gutuma abanyamakuru bakora bahuza abaturage n'abayobozi bahuza baganira ku mico niyo hanavuka ikintu cyo kumenyana kurushaho ikintu cyo kwihanganirana n'umuco wa demokarasi iyo rero umuntu ahaniwe ko yatanze igitekerezo ukakimufungira umunyamakuru ukamufungira ko yenda yavuze ikintu gitandukanye n'icyo ushaka cyangwa yenda yakosheje bimwe ibyo ngibyo bishobora gutuma akazi ke yajya kugakora cyangwa atagakora neza bikanatuma na wa muco wo kumenyana na wa muco wa demokarasi udatera imbere urakoze profeseri kayumba reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika nyuma wenda gonza nawe ari bugire icyo avuga kuri ibyo bibazo bya wiri claude wiriwe neza claude uranyuva reka dufate faustin wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
ndi mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka musanze ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ntabwo ntabwo mbibona kimwe n'uko abajoronalisite babibona kuko iyo umuntu akoze amakosa arayahanirwa iyo ukoze mu kuri nabyo ukabihemberwa si n'ibibazo rero ukuntu umuntu yagendera mu nzira itari iye kugira ngo ajye kugira ngo akore ibyo atateganyirijwe kuko umwuga ni umwuga kandi umwuga ibyo wize ni byo ugomba gushyira mu bikorwa
urakoze reka dufate na claude wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe claude uri hehe
nanjye ndi i kigali mu rwanda ikibazo cyawe
gusa nanjye ntabwo navuga ko ari ikibazo ahubwo ni nk'intererano cyangwa se igitekerezo nk'uko abo batumirwe babivuga nanjye ndemeza ko ziriya ngingo zabangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru urugero kuko nk'iyo ya mirongo itanu na kane ivuga ko gukoza isoni umuyobozi ari icyaha cyanafungirwa urumva ko bitatuma umunyamakuru akora akazi ke yisanzuye nk'urugero nk'umunyamakuru nk'umuyobozi waba yakubise nk'umuntu mu ruhame ubundi se ugiye kumurega cyangwa ugiye kumutangaza mu kinyamakuru cyangwa ukamuvuga kuri radiyo ubundi yakitwa ko wamusebeje mu ruhame kumukoza isoni mwese ubundi ntibikorera isoni gukubita umuntu mu ruhame kandi mu by'ukuri mu mategeko ntaho bitegeka umuntu kuba yakubita undi mu ruhame nta nta mu mategeko ahana guhanisha inkoni ntaho biri bivuze ngo rero nanjye ndumva ko umunyamakuru atakora yisanzuye n'icyo kindi nacyo cyo kubuza abanyamakuru gushushanya ni muzi agaciro ka biriya bishushanyo mu binyamakuru hari aho ubura n'uburyo wavugana n'umuntu nyir'ubwite ukaba washushanya inkuru iri hariya hose mu bindi binyamakuru byo hanze njya mbona n'abaperezida babashushanya sinumva niba ibyo bintu rwose batabihindura kugira ngo abanyamakuru bakore bisanzuye yego nibyo abanyamakuru ba hano mu rwanda natwe hari byinshi tubanenga ariko ibyo ari byo byose bagerageze kwihesha agaciro nabo badukorera ibyo dushaka kuko ndumva ko mu gihe nabo ijwi ryacu ndumva abayobozi baba bari kuryumva ko natwe duha agaciro ibyo bakora ariko umunyamakuru nawe yicare kabisa yumve ko mu gihe yicaye kuri mikoro cyangwa afite ikaramu yandika ibinyuranye n'ukuri ajye yigaya n'ibyo gituma umwuga wabo uta agaciro gatuma tutabafata nk'uko bikwiye murakoze urakoze cyane gonza hari icyo uvuga kuri ibi bitekerezo n'ibibazo by'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika
yego icya mbere ndasaba kubanza gukosora ku bintu navuze kuri leta yari yiyemeje nuko byari byanditse mu cyongereza bavugaga gukura iki gihano muri kiriminoro bagashyira muri siboro ubwo kikava muri aya mategeko ayahana kikajya muri yandi dr kayumba yavugaga baguca amande cyangwa ubundi buryo nibwo minisitiri busingye yiyemejeje neza icya kabiri ntabwo dushaka ubudahangarwa n'ubundi aya ntatanze mvuga ku mwanzuro w'urukiko rwa afurika uburenganzira bwa muntu na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu nayo yimaze kubifataho umwanzuro ivuga yuko gufungira umuntu kubera gusebanya naho bibangamira cyane ubwisanzure bw'ibitekerezo ntabwo ari ku banyamakuru gusa ni abantu bose kubera ko kubera ko bitangana bitanga n'umuntu ukura uburenganzira umuntu avuka nabwo kubera ikosa riba ryabaye bidahwanye na poporosiyonete irimo ikindi bituma itangazamakuru ryitinya nubwo ryitinya mu bijyanye no kugenzura inzego zifite ububasha ubu ngubu mu rwanda n'ubundi dusanzwe dufite ikibazo y'uko itangazamakuru ari inkuru nyinshi cyane tudakoraho n'izo gushushanya ibyo claude yavugaga gushushanya umukuru w'igihugu abanyamakuru benshi cyane ntabwo babikora mu rwanda natwe tujya baravuga ariko usanga kubera uwo munsi kugira ngo kuvuga ngo twakora iki icyemewe n'icyo icyemewe n'ikiye ugasanga abanyamakuru barabitinye rero habaye itegeko rinabihanira urumva imbogamizi yabaye ku itangazamakuru ntabwo udahangara dushaka ariko icy'ingenzi ni uko bidatera ubwoba itangazamakuru ku buryo inshingano nyamukuru zifite yo kugenzura izindi nzego icyo bita washidogo kugenzura inzego zifite ububasha zikoresha n'amafaranga y'abaturage butavaho kubera ko ingingo ya magana abiri mirongo itanu na kane twavugaga yo gukoza isoni umuyobozi uri mu kazi ka leta ni byiza ko uko yabivuze kubera ko turafite abayobozi bakubita abaturage ibinyamakuru bikabashushanya ubikuye wese urumva abo bantu bagira amakosa bakora yakwikwa inshuro nk'ijana itangazamakuru udashobora kubavugaho rero nicyo navuga ko hagomba kuba ubuvugizi buhanze kugira ngo izo ngingo ntizemerwe urakoze cyane gonza gonza na kayumba hari indi ngingo nabonye muri uyu mushinga ingingo ya magana abiri na rimwe ivuga ngo gukwiza amakuru atariyo cyangwa ikengeza amatwara agamije kwangisha leta y'u rwanda mu bihugu by'amahanga iyo ngingo yo mubona nta hantu ishobora kuba ihuriye n'itangazamakuru cyane cyane tuvuge nk'urugero uhaye urubuga umuntu utavuga rumwe na leta akaba yavuga ibintu leta yakwita ko irimo kugerageza kwangisha leta y'u rwanda amahanga
nibyo urumva nayo ikeneye gusobanurwa neza ikamenyekana kubera ko n'ubu ngubu hari ikibazo abantu benshi bari bari batavuga harimo na leta y'u rwanda bari hanze y'igihugu itangazamakuru ntabwo ribaho urubuga hamwe birumvikana mu nama tubagira yuko kubera ko hari abafite ingengabitekerezo jenoside cyangwa bashaka kuba amacakubiri ariko undi ufite ibitekerezo n'ubu yaba anenga leta ariko ibitekerezo ubusanzwe opozisiyo ibigira byo gutanga ibitekerezo kitavuga rumwe n'uwo ushaka guhatana nawe mu matora iyo ngingo nayo ishobora kubangamira itangazamakuru nibyo koko kugira ngo bisobanuke neza bamenye porofeseri kayumba kuri iyo ngingo hari icyo wayivugaho magana abiri na rimwe
urabona ibintu ibintu ikintu cyitwa kwangisha amahanga cyangwa kwangisha abaturage leta icyo kintu njye nibaza yuko kigomba gusobanuka neza katuvuge niba habaye hari abanyapolitike babiri bahanganye hariho umunyapolitike yenda uri ku bwa meya hariho n'uzaka gufata ko yamusimbura akajya ku bwa meya urumva ko abo ngabo bashobora guhangana hanyuma akavuga ati ibintu by'umukora ibintu by'ukora ntabwo mbyemera yenda ntabwo bikora neza agenda ashaka gukora ibi ngibi ntibaza rero yuko ibintu bijyanye n'ibitekerezo by'ukuntu umuntu abona uyobora n'ibitekerezo biyoboye ibyo ngibyo nibaza yuko mu byo wakritika mu byo wavuga yuko wagira icyo ubivugaho ntabwo ibyo ngibyo wabigira icyaha ntabwo ntabwo nibaza yuko ari abanyamakuru ari abaturage muri rusange bafite inshingano zo kuvuga neza leta bafite inshingano zo kumenya leta ibyo ikora yaba ikora ibyiza bakabivuga yaba ko ikora ibyo ibibi cyangwa ibyo itabemereye bakabivuga ibyo rero kuvuga ko kwangisha leta kwangisha abaturage leta icyo kintu ntabwo ngewe kugeza ubu ngubu ndagisobanukirwa ariko kandi nongereho n'ibindi bintu bibiri icyo nshaka kongeraho urebye urebye ingingo ya magana abiri na mirongo itanu na karindwi nibaza yuko iriya ngingo mishya muri peno kode nta n'aho ishingiye kubera yuko umuntu n'ubundi umuntu wasebyaga perezida n'ubundi hari itegeko ryamuhanaga urabizi hari abanyamakuru babiri sayidati na aginesi w'imana kayumba reka Bibiri twibutse na- reka twibutse aba- Bibiri- re- re- bi- re- reka twi bibiri na cumi na rimwe Reka- bara- barabihaniwe Professor muri iyo Kayumba.
ngingo yes reka twibutse abadukurikiye iyo ngingo icyo ivuga ni ingingo ya magana abiri na mirongo itanu na karindwi iravuga ku bijyanye no gutuka cyangwa gusebya perezida wa repubulika ngo umuntu wese utuka cyangwa usebya perezida wa repubulika aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itanu ariko itarenze imyaka irindwi n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda arenze miliyoni eshanu ariko atarenze miliyoni zirindwi komeza igitekerezo cyawe
icyo navugaga iyo ngingo ntaho itandukaniye n'ingingo y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda kuko izo zombi zirareba eh, icyaha cyo gusebya Ku- kuba rero bayongeramo ku- ku mwanya w'umukuru w'igihugu nibaza yuko ari a- a- a- ari ikintu ki- nuko nakubwiye kidashingiye ku kibazo gihari ntabwo abata- a- abanyarwanda bafite uwo muco wo gusebya umukuru w'igihugu giti cye ntabwo abanyamakuru ugiye kureba muri iyi myaka ndetse makumyabiri ishize nta- n- n- nakubwiye yuko hari abanyamakuru babiri gusa babihaniwe Na- nibaza rero yuko gushyiraho iyo ngingo hariho n'inzira na mirongo itandatu na- n'icyenda i- ihana icyaha cyo gusebya ari ibintu byo kwisubiramo iyo ngingo nta- ntabwo nibaza yuko ntabwo ishingiye ku ma- ku kibazo gihari ntabwo ishingiye eh, ku mateka yacu ntabwo ishingiye ku muco nkibaza yuko yo iri iby'aba- aba- abongereza bita redundant ntaho ntabwo nibaza yuko hariho ari aho ishingiye icya nyuma nshaka kuvuga ubundi ubusanzwe itegeko eh, ibi byo turimo kuvuga tugomba iyo ushyizeho itegeko u- uba uzi ikintu runaka u- ugomba kugereranya n'ikindi kintu u- wabura ubujije icyo ngicyo nk'ubu ngubu kuba iryo tegeko ingingo y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda iha- ivuga yuko umuntu yafungirwa gusebya ubigereranyije na- na- n'icyo i- i- iyo ngingo ishobora gutera ishobora gutera gutuma abantu badatanga ibitekerezo abantu badatanze ibitekerezo batinya gutanga ibitekerezo n'abanyamakuru bagatinya eh, bagatinya kwandika ibi- ibintu bimwe na bimwe ko batinya gufungwa urumva ko sosiyete muri rusange sosiyete nyarwanda hari icyo yabura hari icyo hari akamaro eh, a- agaciro kajyanye no- no kuganira ibitekerezo bitandukanye eh, i- i- itabona iyi Bibaza mu rero yuko ntabwo i- ari i- ikintu cyo aba- abongereza bita proportional iyo ngingo iriho irabu izatuma ishyizwe mu bikorwa izatuma abanyarwanda babura ikintu gifite agaciro kanini kurusha kurengera abantu ku giti cyabo iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko twari twifuje kuba turi kumwe na bwana evode wizeyimana umunyamabanga wa leta ushinzwe kuvugurura itegeko nshinga n'andi mategeko ariko atubwira ko nka minisitiri ntacyo yavuga nyuma yo kugeza umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko no kuwuganiraho n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yavuga ko azongera kubiganiraho iryo tegeko uwo mushinga wamaze kuba itegeko kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika nsengiyumva wiriwe neza
muriwe uri hehe
ngayo uzungura ikibazo cyawe
nagomba zuba mutumire Mm.
mugira itegeko ryo kwemeza abatekanya gukora iki mugira inama cyangwa amateka yoza kuryemeza hano ikindi ndibaza ko urwego rw'umukuru w'igihugu ni urwego rwubatswe abanyamakuru bakwirinda kurucuruza cyangwa kubarengera ariko iryo tegeko niba barishyizeho kugira ngo muri perezidansi bakingire ibindi byose byakorerwayo n'ibivugwa
Urako- murakoze urakoze nsengiyumva Ah, gonza hari icyo wavuga kuri ibyo nsengiyumva avuze
icyo cya kabiri ntabwo nacyumvishe neza ariko eh, aho yavuze ngo twakora iki inteko ibyemeye icya mbere in- eh, tu- tu- gahunda dufite ni uko tugo- tugomba kujya imbere y'inteko tu- tugasobanura ibitekerezo dufite n'icyo twifuza Tu- ariko dufite icyizere ko bazabyumva eh, niba ari intumwa za rubanda ariko batabyumvishe nyine hari tuzakomeza kubiharanira hari no gushobora kujya mu rukiko rushinzwe itegeko nshinga baka- bagasobanura niba niba izi ngingo koko zita- zita- zitavuguruza ubwisanzure n'amahame u rwanda rwemeye n'andi ateganywa n'itegeko nshinga Eh, eh, eh, nashaka kongera kuvuga ku ngingo ya ya magana abiri na rimwe kubera ko ndimo kuyisoma hano nayibonye Mm.
ikintu cya mbere harimo ibintu bibiri wavuga hari aho ushobora kuvuga ko yagira akamaro kubera ko ivuga cyane cyane ibijyanye n'umutekano w'igihugu cyane cyane hari igihe cy'intambara n'impamvu gukwirakwiza amakuru atariyo ari ngombwa ariko kuko kuba ivuga leta y'u rwanda n'ivuga igihugu cy'u rwanda iyo numva byagira ingaruka ku bakora politiki ya opposition muri demokarasi mu gihugu kigendera kuri leta itorwa kandi itorwa kandi ishobora no gusimburwa n'irindi ishyaka cyangwa umuti wa politiki mu gutanga amakuru kubera ko ni inshingano y'umuntu uri muri opozisiyo kubwira abaturage ko leta iri idakora neza kugira ngo aribo bazatora amatora y'ubutaha byaba byiza isobanutse neza kugira ngo ibijyanye n'umutekano w'igihugu bitandukanywe n'uburenganzira bwa abari muri opozisiyo cyangwa andi mitwe ya politiki kunenga ubutegetsi buriho kubera ko leta n'igihugu ni ibintu bitandukanye leta ivaho zirahinduka igihe amatora yabaye ariko igihugu kigumaho iyo ngingo nayo yakwandikwa neza kugira ngo iki kintu ntikizabangamire demokarasi urakoze cyane gonza porofeseri kayumba
nibaza yuko n'ikibazo kijyanye na amakuru atariyo amakuru atariyo n'indi uhitamo amakuru ariyo n'amakuru atariyo ibyo nibaza rero mu buryo bw'itangazamakuru ubusanzwe umunyamakuru n'umuyobozi we ebitawe niwe uhitamo amakuru n'atari amakuru urumva rero itegeko ritangiye kubwira umunyamakuru amakuru ayo ariyo n'ayo atariyo urumva ko buba bujyanye ya edito bwa bwisanzure mu kwigenga bw'abanyamakuru ntabwo nibaza ntabwo nibaza yuko ubundi itegeko ryakabaye rijya mu bintu by'amakuru ariyo n'amakuru atariyo kubera ko ibyo ngibyo ni ibintu birebwa n'abanyamakuru kandi nk'uko nakubwiye mu rwanda leta ifite politike y'uko ibyo bintu by'amakuru atariyo n'amakuru ya nyayo ni ibintu bikemurwa n'abanyamakuru bafite komisiyo yabo nayo yagiyeho nyuma y'itegeko ry'itangazamakuru rya bibiri na cumi na gatatu mu ngingo yaho ya kane abanyamakuru bafite n'amahame yabo ibyo bintu by'amakuru ariyo n'atariyo ubundi abanyamakuru nk'uko twabivuze ni ikibazo bari bamaze igihe bakemura icya nyuma nanone kijyanye n'iyo ngingo cyane cyane n'iyo ngingo y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda ahanini ntabwo yakozwe muri kontekisi y'uko itangazamakuru barimo leta irimo kuryubaka iganisha kuri resiponsabiti y'abanyamakuru aho itangazamakuru rikora mu buryo bw'umwuga haba habaye icyaha cy'umwuga haba habaye amakosa ashingiye ku mwuga abanyamakuru bakabyikemurira batanyuze kujya mu manza
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika isimayeli wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe ndabatoje uri hehe
ndi mu rwanda ikibazo cya
ikibazo nyine murabyumva iryo tegeko rigomba kugumaho ni igitekerezo iryo tegeko bagomba kuritora kuko inangaha muri afurika tugira ibintu by'ubunyamwuga bikeya mu itangazamakuru cyane cyane muri ibi binyamakuru bica kuri za interineti no kuri za mbuga nkoranyambaga nyine akenshi ugakunda ukabona umuntu akubise ikintu gifite titire ariko ubona nta porofesiyonalizme y'ubunyamakuru irimo hagati aho ngaho ku buryo ushobora gusanga ashobora no kubahuka umuntu w'umunyacyubahiro nk'umuntu umukuru w'igihugu ugasanga amuvuze ibintu bidasobanutse kandi ntabwo aba ari byo bazaritore bajye babakurikirana navuga ibitari byo itegeko rimuhane navuga ibyo agomba kugenerwa n'itangazamakuru ubwo ni ibyo nyine ahemberwa umwuga yakoze ariko we biriya ngiye nkunda kubibona cyane cyane nabaye mu gihugu cy'abaturanyi cya uganda ukabona umuntu yanditse ikintu nko kuri perezida museveni cyangwa kuri minisitiri w'ingabo agavuza ibintu by'amafuti utazi ukuntu biteye ibyo ari byo agashyira cyangwa akabishyira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ugasanga yohereje odiyo nko kuri radiyo runaka nk'uku nguku usanga ntabwo ari ibintu mbega bo baragenda bagafata ikintu cyitwa fanatisme bagashyira mu itangazamakuru ubwo rero ni ukuvuga ngo haba hatabayeho itegeko ribakaruma hazabaho ikibazo gikomeye cyane mu itangazamakuru Ismail, nakubaza.
tuba dutuyemo ubwo rero njye mbona mu by'ukuri abo badepite bakwiye gutora uwo mushinga rwose birakwiye Ismail guma kuri telefoni guma kuri telefoni gonza hari icyo yifuza kukubaza
Ismail wowe wumva umunyamakuru yafungwa imyaka irindwi kubera ikosa yakoze ku mukuru w'igihugu Iyo- urumva bi- bi- bingana
byaterwa n'icyo- n'iri kosa n'uburemere bw'ikosa aba- yaba yakoze ko ryaba arengana
ariko se Ariko ah, wowe- wowe- wowe bikwiye ko reba noneho wowe umunyamakuru tekereza urava muri yakirwa, amerika cyangwa n'ahandi yakirwa.
utinyutse ugatuka trump aho ngaho urumva byagenda bite
twebwe hano barabikora cyane Yesu rimwe na rimwe Kristo, bakanamunyomoza watinyutse bakavuga ko ugatuka- abeshya ugatuka Trump byagenda bite aho ngaho muri amerika hari igihe babikora hari n'igihe bamunyomoza igihe avuze i- ibintu bitari ukuri kunyomoza baka ntacyo bitwaye ibyo ni ibitekerezo n'undi wamunyomoza bibaye bishoboka ariko kubahuka no gutuka cyangwa gutesha agaciro nibyo umuntu aba adashaka Ismail hanyuma reka nkubaze akabazo reka nkubaze akabazo Ismail Ah, wavuze ko kimwe mu gituma abantu bakora izo nkuru ahanini zisebanya biterwa n'ubunyamwuga buke mu gihe se Buke ah, rwose.
itangazamakuru ah, ryiyubatse rikaba ririmo abanyamakuru biyubashye wumva iri tegeko rikenewe
oya bibaye harimo abanyamakuru nyine biyubashye nyine babishoboye itegeko ntabwo ari ngombwa cyane da
Ura- ura- kuko nawe ntabwo umuntu umuntu aba yiyubashye ntabwo yatukana nawe urabyumva urakoze cyane Ismail Gonza
yes i- icya mbere ikibazo cy'ubunyamwuga buke tu- turemera ko hari ingero bihari ariko ntabwo bikemurwa no gufunga abantu bikemurwa no ku- no gushaka abanyamwuga abadafite umwuga uh, ubunyamwuga bakigishwa ariko n'ikindi tunakora turanaharanira cyane ni uko buri gitangazamakuru cyaba gifite umunyamakuru ariko gifite n'umwanditsi mukuru kugira ngo inkuru nijya gusohoka umwanditsi mukuru ubishoboye abe yayirebyemo kugira ngo uwo munyamakuru adakora amakosa ubunyamwuga bukeya ntabwo bukemurwa eh, no no gufunga umuntu icya kabiri kubirebana n'umu- nu- na perezida wa repubulika ngira ngo hari u- u- wanabivuze ko muri amerika pe- perezida trump abeshye abanyamakuru baramunyomoza bakanamubwira ko ari- yabeshye nka hano ushobora kuvuga ngo perezida ya- yabeshye abantu bamwe bak- mu myumvire yabo bakumva ko ari nta muntu uvuguruza umukuru w'igihugu kandi muri demokarasi umukuru w'igihugu utorwa nawe byemera ko yatowe agomba kumenya ko agomba kuvugu- kuvuguruzwa Ibi- i- iyi ngingo ngewe nyigeranya n'igihe ki- cya cyami aho umwa- umwami bamwitaga nyagasani mu rwanda dufite perezida utowe ntabwo dufite nyagasani Nya- ni ukuvuga ko eh, nta mpamvu n'imwe yatuma umuturage uwo ari we wese cyangwa eh, umunyamakuru cyangwa umunyapolitike kuvuga ibi- i- i- i- i- i- ibita- i- i- ibyo yemera bi- bi- bitajyanye n'iby'umukuru w'igihugu nubwo ye- umukuru w'igihugu yakumva eh, byamutesheje agaciro kubera ko n'ubundi a- a- abanyamerika bafite icyo bita buri paripiti umukuru w'igihugu afite ijambo kuruta abandi bose ashobora gusubiza ikintu icyo ari cyo cyose akumvwa n'abantu bose bari mu gihugu amaradiyo yose akamushyiraho kumvwa kuruta eh, undi muturage wese uri mu gihugu Ni- ni ukuvuga ko umuntu uri kuri urwo rwego ye ku bwanjye sinakumva ko yanaseba
urakoze cyane Professor Kayumba
Eh, ndashaka kuvuga ibintu bibiri Eh, icya mbere ni uko urebye mu myaka eh, icumi ishize itangazamakuru cyane cyane mu rwego rw'amategeko ryari ryari rimaze gutera imbere rwose Ni kuva mu itegeko eh, ryavuguruwe kugeza ubu ngubu ry'ita- ry'itangazamakuru rya bibiri na cumi na eh, na- na- na gatatu ryatangiye muri bibiri na kabiri rivugurwa bibiri n'icyenda ukajya mu- no muri rya tegeko ryatoye bibiri na cumi na gatatu ryemerera abanyamakuru eh, kugera ku makuru iyo bita access to information ukareba itegeko nshinga ryavuguruye rikongera rikadepanda umuturage ku- gutanga ibitekerezo n'umunyamakuru gukora eh, amakuru n- n- ni- n'iryo tege- ni- ni- no kuba harashyizweho iriya komisiyo y'abanyamakuru bigenzura ibyaha bikorwa mu itangazamakuru bakaba bamaze bakaba abaturage benshi babitwara hariya ndetse n'abayobozi babijyana hariya ubu ngubu bamaze gukora magana abiri ibyaha birenga nibaza yuko kandi ugiye kureba i- i- ayo i- ingingo ya y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda ugiye kureba ibihano byongerewe ibihano byongerewe kurusha ibyari biri mu- muri mu itegeko rishaje kandi ntabwo byo- byongerewe umuntu aribaza kuki iki- ibi- ibihano byongerewe kuri icyo cyaha cyo gusebya kandi icyo cyaha cyo gusebya ahubwo cyaragabanutse mu itangazamakuru ndetse hasigaye hariho n'abanyamakuru komisiyo yabo ikemura icyo kibazo ntibaza rero yuko iyo ngingo y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda n'icyenda ntabwo ntabwo yatekerejweho neza muri kontekste y'aho u rwanda rugeze igenda n'abantu bayitekererezeho bari ahantu mu cyumba ariko ntabwo bayitekererezeho bamaze kureba kontekste y'itangazamakuru aho rigeze n'aho rivuye ni na kimwe n'iriya ngingo ya magana abiri na mirongo itanu n'icyenda nayo ntabwo yatekerejweho barebye amateka y'u rwanda aho u rwanda ruvuye ibyo abanyarwanda bakora n'ibyo itangazamakuru bakora kuko mu busanzwe ntabwo abanyarwanda batuka abayobozi babo cyane cyane bubaha perezida ntabwo njya n'ubu abaturage bamutuka ariko profeseri kayumba profeseri kayumba ntabwo rero ntabwo ntibaza rero yuko izo ngingo zombi zirirengagiza kontekste y'u rwanda ubu aho rugeze n'aho ruvuye ndetse na cya gitekerezo kinini cy'ubuyobozi bushingiyeho bwo kurangiza ibibazo binyuze mu kuganira muri dialogue mu bwumvikane udafunze abantu profeseri kayumba abateguye uyu mushinga w'itegeko bashobora kuvuga ngo nubwo mu bitangazamakuru ibijyanye no gusebanya byagabanutse wenda mu banyarwanda birimo cyane
mu banyarwanda birimo niba birimo ni imanza zingahe ziri mu nkiko ubu ngubu wowe ko nawe uri umunyamakuru ukurikira ibyaha ngaha imanza zijyanye no gusebanya ziri mu nkiko ni izihe yewe muri iyi myaka icumi ishize maze kumenya imanza zireba abantu batatu ndetse ni n'abanyamakuru ntabwo ari icyaha wavuga yuko ari icyaha cyogoje u rwanda gisaba yuko itegeko ryari rihari ibihano birimo byo byiyongera njye nibaza yuko iyo ngingo ntabwo yakozwe yakozwe ikurikije igihe u rwanda tugezemo aho abanyarwanda bageze cyangwa amateka yabo kuko mu mateka y'abanyarwanda nawe urabizi abanyarwanda bubaha abayobozi abanyarwanda bubaha perezida ntabwo inzu abanyarwanda njya mbona batuka perezida kuvuga rero ngushyizeho itegeko rihana ikintu kandi kidahari kitari no mu muco nyarwanda agonze yahoze abivuga umwami yarubahwaga na perezida hano arubashywe ntabwo rero ari icyaha ntabwo ari itegeko wavuga yuko koko rishingiye ku kibazo gihari nta nubwo bishingiye ku muco nta nubwo bishingiye ku myemerere y'ubuyobozi buhari urakoze cyane profeseri kayumba imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika michel wiriwe neza wiriwe neza uri hehe
ndi kigali mu rwanda ikibazo cyawe
nari mfite ikibazo icyo bita gusebya umuyobozi ni ese uramutse uvuze icyo umuyobozi adashaka wamusebye ni icyo kibazo cyane
urakoze cyane gonza
ntabwo numvise neza ko umuyobozi adakora iki aravuze ngo icyo bita gusebya umuyobozi ni iki
nanjye simbizi byaranyobeye ni ibintu tureba bivugwa cyane gusebya umuyobozi ubundi kuki umuyobozi agomba gutandukana n'undi muturage urumva kubera ko niba warahawe inshingano ukuntu zigereho abaturage bafite uburenganzira kubera ko wananiwe nubwo bamwe bashobora kubifata nk'uwo wamusebeje ariko aba atari byo ariko kuvugisha imvugo nyine nyandagazi imvugo idakwiye itajyanye n'umuco nyarwanda n'ubundi abanyarwanda turabizi ko bibujijwe kuri twese yaba ku muyobozi yaba ku muturanyi yaba ku muntu mukorana ntabwo ari byiza yuko umuntu abikoresha ariko turongera dushimanye neza twavuze kare ese uramutse uvuze iki umuyobozi adashaka waba umuteruye
gonzaga michel arabajije ngo ese uramutse uvuze icyo umuyobozi adashaka waba umusebeje
oya kuri njyewe ntabwo waba umusebeje na gato kubera ko ni uburenganzira bwawe wavukanye ni uburenganzira buhabwa n'itegeko nshinga ni uburenganzira bwawe muri demokarasi umuyobozi ibyo ashaka nyine afite ibyo ashaka nawe ufite ibyo ushaka icya mbere ni uko haba koroherana akaba na dayalogu dr kagame yavugagaho porofeseri kayumba aricyo wongeraho ku byo misheli yarabaje
nanjye nibaza yuko ibi byaba ari byiza ikintu kijyanye no gusebanya nacyo gisobanutse umuntu akamenya neza koko iyo bavuze icyaha cyo gusebanya bivuze iki ariko nk'uko muri rusange tubizi muri rusange turabizi iyo umuntu gusebya ni ukuvuga ikintu ikintu kitari cyo sinibaza yuko cyane cyane nko mu itangazamakuru kuvuga ibintu y'umuntu yakoze kuko umuntu ashobora gukora ikintu ari we wisebeze ikintu gisebya ariko yagikoze cyamusebye ariko yagikoze mu itangazamakuru kirashoboka nibaza rero ikibazo aho kiri ni ahanini ni ugushaka gushyiraho amategeko ahanini avugira abayobozi kandi ubundi abayobozi ari nabo bafite ingufu kurusha abaturage basanzwe aho ngaho ni ikibazo kiri naho byo mu busanzwe ibintu byo gusebanya no mu muco nyarwanda turabizi ukuntu biba bimeze iyo ari umuyobozi wakoze icyo ngicyo ngiye kubera yuko aba ahagarariye abaturage icyo ngicyo kiba kiri mu nyungu z'abaturage kugira ngo abaturage bakimenye kurusha iyo bari ari ku muturage usanzwe ntibaza rero yuko cyane cyane kwibanda ku muyobozi kandi umuyobozi aba akorera abaturage muri rusange anabihemberwa ari ikibazo ariko harimo n'icyo kibazo cyo kuba muri rusange itegeko ritavuga gusebya icyo ari cyo
iki kibazo cy'izi ngingo abanyamakuru bose baba bakibona kimwe mu rwanda
ntabwo abenshi tuzi ko tukibona kimwe ariko hari abatarabisobanukirwa neza ari n'aho ari n'abo batarahura nabyo ku buryo babifataho ibitekerezo ariko abanyamakuru benshi kubera ko kuva mu nama y'igihugu y'umushyano ku itangazamakuru ya bibiri n'icyenda kandi iba buri mwaka iyi ngingo abanyamakuru barabisaba barabisaba ko byaza muri iki gitabo cy'amategeko hano ya kode penali ni ukuvuga ko imyaka umunani isize buri mwaka uyu mwanzuro uba uhari urebye mu cyegeranyo cyakozwe na rgb cya rwanda media barometa n'uyu mwanzuro urimo so ni ukuvuga ko abanyamakuru benshi batanga ibitekerezo nabo dutumira mu nama dushyiramo abanyamakuru barabyumva nk'uko tubyumva porofeseri kayumba mu gusoza
mu gusoza nibaza nibaza yuko byaba ari byiza ingingo ya magana abiri na mirongo itanu na karindwi ivuyemo hanyuma ingingo y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda hakuwemo igihano cyo gufungwa umuntu wasebeze bakamuca amande y'amafaranga cyangwa yo gusaba imbabazi hanyuma ziriya ngingo nibwo nyumva ko zaba koko zanditswe mu buryo ziteza imbere politike ya leta y'itangazamakuru yo gutuma abanyamakuru ubwabo bigenzura bagakora kinyamwuga haba hari mugenzi wabo utannye haba hari mugenzi wabo ukoze ibitajyanye n'umwuga bakamukemura bakamuhana kandi ubu ngubu birakorwa ku rwego rwo hejuru ni nabwo mbese naba nibaza ko iyo ngingo yaba ikozwe mu buryo buteza imbere ya politiki ya leta rusange y'uko abanyarwanda biyemeje gukemura ibibazo binyuze mu biganiro binyuze bitanyuze mu guhana bihanikiriye ntibaza yuko byaba bigenze gutyo hakavamo ibihano ari ikintu cyahesha agaciro u rwanda abanyarwanda ndetse n'ubuyobozi porofeseri christopher kayumba umwarimu w'itangazamakuru muri kaminuza y'u rwanda ukaba n'umusesenguzi ndagushimiye cyane kano kanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika
mwakoze cyane wema kudutumira gonzaga muganwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda nawe ndagushimiye cyane ku bw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
natwe turabashimiye kubera umwanya mwabyaye gutanga ibitekerezo murakoze cyane urakoze nshimire namwe nshuti mwagiye muhamagara mugatanga ibitekerezo n'ibibazo nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika